ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanije ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri interineti ni radiyo yacu voa arobaz akaburungu com inshuti zacu mwese mwiriwe neza muri kumwe na oriyani itanga ishaka na rufonse dayikengurukiye
twashatse kumukebura kugira ngo yihanure imbere y'itariki mirongo ibiri na dutandatu z'ukwezi kwa myandagaro yihanure ntahirahire ngo yurire igiti kiturirwa ngo yindege ku butegetsi kandi atawamutoye atawamushizeho
uyu ni leonard nyangoma ni perezida w'umugwi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha n'ubutegetsi bushimikiye ku ntwaro ibereye mu gihugu avuga asaba ko perezida nkuru nziza yova ku butegetsi iyo nkuru rero n'izindi twabateguriye ni mu kanya
dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri sudani y'epfo leta ya sudani y'epfo imenyesha ko ikeneye ikindi kiringo c'indwi zibiri kugira yige neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati yayo n'abaroberi perezida salva kiir yanse gushirako urukumu kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mu gisagara ca juba umushikiranganje ajejwe amakuru michael mokai yavuze ko abategetsi bazobanza bazobaza abanyagihugu ba Sudani y'epfo niba ubwo rwandiko rwoshigwa ko urukumu abaroberi bayobowe na Rick Masha bashize, bashize urukumu kuri ayo masezerano amasaha make mbere y'uko ikiringo ntarengwa ko cyashizweho n'ishirahamwe rijejwe iterambere muri mu karere ka Afurika y'ubuseruko mu mfunyafunyo IGAD kigera ayo masezerano yari agamije guhagarika intambara yari imaze amezi mirongo ibiri ikaba yari imaze gutesha ingo abantu barenga amamiliyoni abiri ku munsi wa kabiri perezida kir yaremerewe yararemerewe cyane rwose kugira ngo ashire urukumu kuri ayo masezerano ibiro by'ubushikiranganji bw'ubwongereza bujejwe imigenderanire n'amahanga bwavuze ko kongera gutevya ayo masezerano bitemewe na gato mu gisagara ca juba imigwi itavuga rumwe na leta ariko idashigikiye abaroberi irasaba leta gushira urukumu kuri ayo masezerano vyihuta akanama ka onu kajejwe umutekano kumwe na leta zunze ubumwe za amerika vyaragabishije ko bizoha ibihano uwo ari we wese azotuma intambara muri ico gihugu ibandanya
abahinga mu vy'ibirwanisho ruhonyanganda barateye inkunga y'amasezerano leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu rutura vyo kw'isi bagiraniye n'igihugu ca Iran bavuze bati ayo masezerano arafise inguvu kandi azokora ku gihe kirekire abo bahinga bavuga bati ikintu cose Iran yogerageza gukora ngo ibandanye ya programme yayo gukora ibigwanisho rohonya ibigwanisho rohonya nganda byoce bimenyekana kandi mu gihe gitoyi mwamenya ko perezida Barack Obama wewe yamenyesheje ko azokoresha amategeko afise mu gihe inama nshinga amateka na nkenguza amateka ya leta z'umwe za Amerika itokwemera iyo nteguro y'itegeko hari video yasohowe na wa mugwi Islamic States ihamagarira abarwanyi bawo ku rugamba rwo gufata umuji wa, Istam, wa Istanbul igisagara gikomeye cyane ca Turkiya iyo video ituma, ituma urutoki kuri Recep Tayyip Erdogan ni perezida wa, wa Turkiya yahaye leta z'ubumwe za Amerika nabo bakora nango bakoreshe ibibuga vy'indege vy'ico gihugu mu gutera ibirindiro vy'umugwi w'aba Islamic States ubwo butumwa busohotse kandi leta ya Ankara ihanzwe n'ibibazo vyihuta bitumwe nuko inama nshinga amateka yatewe mu kwezi kwa gatandatu itashoboye kumvikana kuri leta y'ubumwe ku buryo mbere perezida Recep Tayyip Erdogan azohava asubira guhamagaza amatora mu bushinwa mu gisagara ca Tianjin imvura yaguye kwa kabiri yatumye ivyo gukubura ahaturikiye vya vyuka bigorana mu gihe n'abantu bari bakigandariye ababo iyo mvura rero yaratumye kandi n'ubwoba bw'ingaruka mbi y'ibyo byuka buba bwinshi gushika ubu abantu bamaze guhitanwa n'iyo sanganya baraharugwa mu ijana na cumi na bane ku munsi wa kabiri abakozi baramaze akanya bahuze ubwato butwara ibintu nabwo buravuza amahoni kugira ngo bibuke abaguye muri iyo mpanuka muri iyo mpanuka rero harimo abantu mirongo itanu harimo abantu mirongo itanu n'indwi n'ubu atanimwe aramenye irengero ryabo muri amwe harimwo b'abasoda barwanya umuriro bakoresheje kizimyamwoto ubwo bubiko bwarimwo amatoni n'amatoni y'ibyo byuka umugambwe w'abakomunisita usanzwe ucungera ibijyanye n'ibyo kurya ruswa wamwiceje ko yang donglang atita uwo ni nyene iyo kompanyi atitaho cyane ibya disipurine no gukoresha amategeko umunyamabanga mukuru wa onu ku wa kane w'indwi iheze yashikirije akanama ka onu k'umutekano idonido y'ibyagirizo byerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bujanye n'ikoreshwa ry'ibitsina byagizwe n'abasirikare ba onu muri ivyo harimwo ivyagirizo biheruka kuvugwa mu gihugu ca Centrafrique ivyo byavuzwe mu itangazo onu yasohoye ejo ku wa mbere abagize ako kanama barasangiye umubabaro n'ishavu bafise kuri ivyo vyagirizo bashikirijwe bongera bibutsa yuko igikorwa c'izo nteko zijejwe gucungera umutekano ari ico gucungera abasivile hariho ahariho hose baba barungitswe bavuze ko onu cyane cyane abasirikare bayo bakwiye kubahiriza ingingo z'amategeko zijanye n'inyifato yabo harimo no kubahiriza agateka ka zina muntu abagize akanama k'umutekano bavuze ko onu idakwiye kureka ako kagwi k'abasirikare bake ngo bacafuze izina ry'inteko za onu n'abandi bakozi ba onu ibihumbi n'ibihumbi akanama k'umutekano gasaba ko umunyamabanga mukuru ashimika cyane ku mategeko akomeye yashinze yerekeye ukutihanganira na gato ubwo bugizi bwa nabi ako kanama kongera gafata nka nkama ingingo umunyamabanga mukuru yashikirije zikwiye gushikirizwa ivyo harim, ivyo harimwo gusaba abayobozi b'umugwi b'imigwi y'inteko zirungitswe gucungira umutekano gushira ahabona ivyagirizo vyose vyerekeye ubwo bugizi bwa nabi akanama k'umutekano karashima ishigwaho ry'akagwi kigenga k'abahinga bagiye kugira amatohoza ku vyagirizo vyerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bw'ibitsina iyi ni radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kutwandikira ibyiyumviro byanyu mukoresheje aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arobaze jemeri akaburungu komu kuri fesibuke aderesi yacu ni radiyo yacu
reka tugaruke mu burundi leta zunze ubumwe za amerika iriyamiriza igandarwa rya koroneri bikomagwa yohani ryabaye ku munsi wa gatandatu mu itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bwa amerika mu burundi amerika ko isaba ko ibiganiro bya politiki bibandanya imigwi yose ikihangana kandi iheba mu ituze leta zunze ubumwe za amerika isaba ko haba amatohoza ataho yegamiye kandi yizigiwe na bose ari kuri ubwo bwicanyi ari no ku bundi bwabaye mbere yiyemeje gufasha gukurikirana uwo wese yokwagirwa no guhonyanga agateka kazana muntu canke yoba mu bate canke agatuma ako gateka gahungabana amerika isaba imigwi yose ko yovavanura no kwishimikiza guhungabanya agateka kazana muntu kugira ngo bashike ku butegetsi bagasaba ko umwe wese yogera kigoro kugira ngo ibiganiro huriyemo bose kandi bihagariwe n'abigenga byotunganywa mu ntumbero yo kuzana amahoro leta zunze ubumwe za amerika yavuze iti ibiganiro birihuta kandi imirwi yose itegerezwa gukorana kugira ngo ishike ku kintu cumvikanywe ko cozana amahoro mu burundi imigwi yose itegerezwa kubahiriza agateka kazina muntu gushikiriza ivyiyumviro n'ubundi bwigenge nderwako bigatsimbatara iyo mirwi yose igomba kwisunga amasezerano yarusha cyane cyane ahatomora ugusangira ubutegetsi bwo shingiro ryo kubaka amahoro leta zunze ubumwe za amerika isaba inama nshingamateka na leta kwisunga ayo masezerano yarusha no ku byo ategekanya mu gushinga intwaro itanyoganyoga mu burundi tukiri mu bakuru bavugwa mu biyaga binini mu burundi leonard nyangoma umuyobozi w'inama y'igihugu iharanira iyubahiriza ry'ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu arasaba petero nkuru nziza kuba yatanze imihoho mu kiringo c'indwi imwe kuko ngo perezida petero nkuru nziza atoba arekuriwe kuyobora igihugu, igihugu nyuma y'itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'uku kwezi nyangoma kandi yaneguye ubwicanyi bumaze iminsi buba mu burundi ivyo leonard nyangoma yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi gwema twashatse kumukebura kugira ngo yihanure imbere y'itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa myandagaro yihanure ntahirahire ngo yurire igiti kiturirwa ngo yindege ku butegetsi kandi atawamutoye atawamushizeho nakinjure agende e, agende mu mahoro abarundi baruhuke baronka amahoro bwana nyangoma abantu bakwibaza impamvu mumusaba ko yegura kandi we yaratowe n'abaturage ninde yamutoye yaritoye ntiyatowe n'abaturage ntiyatowe n'abanyagihugu eh, b'abarundi kuko ntiyari afise uburenganzira bwo kwitoza none rero wumva yatowe nande niyo kimwe umuntu wese yoshobora kuvuga ati nanje naratowe no- nanje noshobora kuvuga nti naratunganije amatora mu ntara zitanu naratowe n'abanyagihugu umuriyoni none vyoca vyemegwa ntiyatowe na gatonya mu minsi yashize mwashizeho ubuyobozi ah, bw'ihuriro ryanyu ese hari ibyo mwaba muteganya nk'amwe abanyapolitike cyane cyane mukorera politike hanze y'u Burundi gukora igihe cyose ah, Pierre Nkurunziza atubahirije ibyo mumusaba nibyo abarugize barakoze ibishoboka byose kugira ngo amakungu ibihugu eh, bisanzwe bikorana n'uburundi kandi n'ibindi n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugira ngo yumve neza amenye neza intwaro ihonyanga amategeko intwaro yica ingene ibyifatamwo ingene imeze rero eh, turakorera cyane mu gihugu kandi abanyagihugu benshi baradushikiye Eh, ibyo dukora ni byinshi eh, kandi byarakozwe isemo ni nziza nico gituma nuvuga nosubira ku- kurarika abarundi kandi ndabizi ntibasinziriye ndababwira nti utambana na mukeba ntakubita urugohe bamere magabo bame maso Eh, nkuru nziza tumaze iminsi tumukebura ntahirahire ngo yinegeye eh, ku butegetsi eh, kuko amenye yuko abarundi batazomwihanganira Eh, iyo ni kudeta yindi kandi ngira ngo nawe nyine yarabiciyemo yarabonye yuko uwo wese mu burundi kuva muri mirongo icenda na gatatu kuva- abarundi barahonje demokarasi nta ntibashaka n'umwe aza kubahonyanga abanyaga demokarasi yabo bagwaniye kumekera benshi bakanayigura bagapfa abimenye neza rero yuko abarundi batazomukundira E, bwana nyangoma amahanga menshi yakomeje kuvuga ko ah, ashyigikiye ko hajyaho leta y'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi ese muri iyi minsi bwana nkurunziza abasabye gutaha kugira ngo namwe ah, mube mu bagize iyo leta y'ubumwe mwaba mwiteguye kubikora inkuru nziza yo bidusaba kabuki ko none atari umukuru w'igihugu Eh, ico twemera gusa eh, twebwe eh, turashaka ko ibihinduka vyose biba mu mahoro ugucinjura kwa nkuru nziza kuba mu mahoro Eh, turashobora kumwemera eh, tukumvikana tukaganira ingene yocinjura eh, mu mahoro hanyuma tugashiraho leta mfata kibanza eh, kandi twumvikanye n'imigambi eh, two kwisunga mu kuyobora igihugu ico kiringo tu- naco nyine twokumvikana kiringo mfata kibanza conafasha no gutegura amatora mu mwidegemvyo amatora mu butungane amatora akorerwa ahabona bwana leonard nyangoma turagushimiye cyane akanyu uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze ego nawe urakoze
ehe nawe hano ureba bane murabona mwatoranye umugabo wo gutunga ibigwanisho mubifitiye uruhusha ndabinginze muze muhemukire igihugu cacu ngo mubihindukirize kubo mwokingiye Aya naje tuzohemukira ntiboroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuri kandi n'uyu mwene wacu w'umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu muramuka ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumubuza kudutuma ibintu bidashoboka kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera niyo ngo waragarutse Eh, murambabarira umugambwe barankeneye cyane ma tuzokuba hafi ntugire ikibazo hindira ndaguteka akiri impanuro nawe webwiye reka urabona ko nigire mwari mwaje kugandara ku mubyeyi wanyu yahitanwe n'abagizi ba nabi mve yasha ndabasabye ntimurukurikize amaraso Sh, mve murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini sinze numve muri mwebwe hari uwagirizwa amaraso ya mwene wabo Eh, kumena umutwe murabinyemereye umenye neza nawe birakuraba yewe mutagondwa
ako ni akamo mutewe na sitidiyo y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi
tuve mu burundi tujabuke mu rwanda ababa mu izinga rya mazane rikikujwe n'umugezi wa akagera ndetse n'ikiyaga cya rweru mu bugesera barahangayikishijwe na kazoza kabo nyuma y'aho bazokwimugwa bakugwa kuri iryo zinga kuko ngo ibikorwa byo kwitegurira kubimura bigeze kure ubu buyobozi bw'akarere ka bugesera bwabwiye ijwi ry'amerika ko bwabwiye ijwi ry'amerika ko ikibazo cyose cyovuka mu kwimura abo banyagihugu bazogitorera umu- bazogitorera inyishu
mazane ikirwa kiri hagati y'umugezi w'akagera mu bugesera n'ikiyaga cya rweru gikora ku burundi iki kirwa ubwacyo ni akagari gatuwe n'abasaga igihumbi hiyambajwe abafatanyabikorwa ubuyobozi bw'akarere ka bugesera bwatangije ibikorwa byo kubaka amazu yo kuzimura abatuye ikirwa cya mazane ubuyobozi bwa bugesera bwabwiye ijwi rya amerika impamvu basanze ari ngombwa kwimura abanyamazane bwana ruyi rwagaju umuyobozi w'akarere ka bugesera tekereza ko n'ubundi nabo impamvu tugiye kubimura ni uko n'abaho batari bafite aho bahinga hariya babaye benshi ugereranyije n'ubutaka buhari ariko aho tugiye kubimurira ni impande y'umujyi abantu bashaka no kubafasha mu bundi buryo bwo kugira indi mibereho idafungiye no ku buhinzi abantu bakagira n'imyuga babigisha n'ibindi bikorwa tubafashamo byo gutegura no kureba uko babaho ariko bigiye kuzagenda tubiganira muri conference note abagiye kwimurwaho babiha agaciro ki bamwe muri bo numva kwimuka abo bagiye bimura numva ni iterambere bagezeho kuko wowe urabona muri iki kirwa nta terambere dufite reba nk'abandi barabona umuriro abandi babonye amajyambere nta kintu twigeze tubona ubwo rero ngiye ndumva kwimuka ntumva rwose nta kibazo kutwima tukagera ku iterambere nanjye nkajya ntega imodoka nkajya i kigali nkajya nko kurangura ibicuruzwa nkatembera nkaba najya mu mutara ubu nkanga ni ni nko muri gereza byo urabibona nawe ariko burya iterambere riza abantu ribanza mu nda abantu bariye bahaze nibwo iterambere ribageraho mu kiganiro n'ijwi ry'amerika ku kirwa cy'amazana umubare munini wemera bidasubirwaho kwimurwa gusa ukagaragaza impungenge zikomeye zo kuzibona mu nzu ntaho gukubita isuka cyane ko batunzwe n'ubuhinzi kuko magingo yababwiye ko bazagenerwa inzu gusa yo guturamo kutwimura nibyo batujyanye ahagaragara kuko n'ubundi leta yadutekereje ibona ko tutagomba kubana mu bwigunge ariko noneho ubwo bwigunge barebye ntibarebe n'ubwigunge bwo kugira ute bw'i- bw'imirire kuko ntabwo twajya duhora duha- dusabiriza igihe cyose inzu irimo sima nta n'ikintu ivuze kuri jye igifite agaciro cya mbere kuri jye ni ukuba nariye nkabona umwenda wo kwambara umwana wanjye akakara- akabona isabune akabona ikayi n'ikaramu akajya ku ishuri naho inzu ya sima kuyibamo ntari bukureho isima ngo ngaburire umwana nta kintu bivuze ibyo ntabwo birimo biratunezeza kutwimura batabanje kuduha ubutaka bwo guhinga nibabanze baduhe ubutaka duhinge noneho nyine babone kutwimura naho ibyo ngibyo barimo baradushyiramo turumva ari nk'ikigare turumva tugiye kuba nk'impunzi kandi twara abaturage dutuye mu gihugu leta ni umubyeyi uko batekereje kudukura hano muri kino kirwa hariya hakurya hari ibisigara hari amashyamba bazadukatire nibura wenda amasambu yo guhingamo turabyemera natwe tugende tuze dutembera igihugu cyose na za uganda tugere muri uku kuzimurwa nk'uko babisobanura ko babibwiwe n'itsinda ry'akarere ry'abasuye ngo inzu zizahabwa agaciro n'iz'abafite umuryango gusa byumvikana nk'imbogamizi ikomeye y'abakiri ingaragu biyushya ko yabubaka nk'abasore bavuga ko nta musore bagomba guha inzu kandi hano wenda narishakashakiye nkarekura hirya no hino nkaba nayiyubakira ariko ngo utari umugabo ntushobora guhabwa inzu ugasanga izo nazo ni imbogamizi abasore rero ufite nk'imyaka makumyabiri cumi n'icyenda warabashije kwiyubakira inzu ukavuga ati kugira nanjye ntazahomba reka nza n'umugore kandi uwo mugore numuzana igihe cyicaro kitaragera ni ibibazo niba bari kudutegeka ati tuboneze urubyaro nta kuntu uzaboneza urubyaro guhera ku myaka cumi n'icyenda wazasaza byaratabagaye Atu- urumva rero aho ngaho bari kudutega imitego ikomeye cyane leta y'ubumwe igende n'icyo kintu igitekerezeho irebe ko umusore w'imyaka makumyabiri n'itatu atashobora urugo ahubwo aba ari kwishakira ejo hazaza heza ibibazo kimwe n'ibindi byavuka mu mirimo yo kwimura abatuye ku kirwa cy'amazana ubuyobozi bw'akarere ka bugesera bwizeza ko bizaganirwaho umunsi ku wundi cyane ko ngo inzu bazabimuriramo nta kiguzi ntabwo wafasha umuntu kubera ko atishoboye ngo umuhe inzu nziza unateganye uko agenda abaho muganira n'ibibazo afite ntarangiza avuge ngo sinagize ibyo mwankoreye kandi ibyo mwamukoreye nta n'ikindi kiguzi mwa- mwa- mwamuca bari mu rwego rwo kumufasha kugira ngo atere nk'undi mu munyarwanda wese ufite uburenganzira bwo guteza imbere ariko inzitizi n'impunyu bazagenda bagaragaza nta gihe ntarengwa ubuyobozi bw'akarere ka bugesera butangaza cyo kuzaba bwarimuye abatuye ikirwa cy'amazane cyo kimwe n'igiteganijwe kuzahakorerwa nyuma yaho igihe kwimura aba baturage byakoranwa ubushishozi byazababera umwanya mwiza wo kugera ku bikorwa by'iterambere birimo ubuvuzi n'uburezi mu bwisanzure aho iki kirwa cy'amazane cyabereye na magingo y'abagituye baracyaterwa ipfunwe no kuyoborwa n'abaturutse mu yindi mirenge kuko aribwo umuturage umwe rukumbi uhavuka arangije amashuri yisumbuye nyirabayazana ikaba ari uko ku bana guhora bambuka imigezi n'ikiyaga biba bibaca intege dore ko nta bundi buryo bw'ingendo bushoboka ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika ku kirwa cy'amazane mu burasirazuba bw'u rwanda abaremyi b'abarundi aho bahungiye mu gihugu cy'u rwanda ntiboherewe na gato mu buzima bwabo bwa minsi yose kuko basa n'abatanguriye mu busa ariko aho baherereye bariyungunganya kugira baronke icyo rirenza mu kuremesha ibiteramo bagasaba abajejwe Burundi gukora ibyo bashoboye kugira bene barundi batahuke basubire mu mahanga yabo ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
kumbona izuba rirasa rikaturasira twese ntiritora umuhutu cyangwa umututsi ntiriraba ntirivangura umutekano muke urangwa mu gihugu cy'u Burundi watumye abarundi batari bake bata igihugu cyabo barahunga ntiwasize inyuma abaririmbyi b'abarundi aho abarenga mirongo itatu bahungiye mu gihugu cy'u rwanda umwe muri bo azwi ku izina rya satbi ati bategeza kuguma baririmba n'aho bahunze iki gihugu turagisangiye nta n'umwe akumiriwe kwitwa umurundi none ni kuki dufa ubusa none ni kuki ducanamwo ya nitwa satibi turamabafure satibi ndagusanze gahanya i remera mu gihugu cy'u rwanda mbega nk'umuririmbyi yahunze kuririmba birashoboka birashoboka birakunda kuko iyo uririmba ukaba wifise mu myaka ni ukuvuga ko biba biri mu maraso biri mu maraso birashoboka ahantu hose ni ukuvuga ko nawe ushyira mu gihugu cya nyuma ku isi ushobora kugaragaza nkaririmba nawe ushyira muri somaliya naho ariko baririmba ingorane ngo ni nyinshi cyane kuko basa n'abahereye mu busa ariko umugabo arinda kaje bategerezwa gukora kugira baronke icyo bafungura naho bitoroshe ingorane ni nyinshi nta manajimenti nta bufasha buriya bufasha twari dufise muhira bwinshi mu makontora menshi twari twamaze kuronka yarahagaze tugeze ngaha ntituri mu gihugu cyacu kameme mugaha turiyungunganya mu buryo buke dufise ni byinshi twataye muhira twatakaje ariko tugomba kurondera tugomba kubaho umuziki wonyine niwo utubeshaho urumva naho nyine turonkera icyo dufungura tugomba gukora uko biri kose ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jyewe ngwaye amaso mana mbabarira uwo ni yoya jamari umwe mu baririmbyi b'abarundi akaba yahungiye kigali mu gihugu cy'u rwanda tukaba rero turi kumwe ngahanya aho tumaza tuti mbega ubuzima ku muntu w'umuririmbyi ari mu buhungiro bwifashe gute ubuzima ku muntu ari mu buhungiro yaba umuririmbyi yaba ari we wese jya nibaza ko n'abajya bose bakuze bavuga ngo barakize cyangwa n'abanyepolitike bakomakomeye umuntu ari mu buhungiro aguma ari umuhungiro bijya bavuga ko muhira ari muhira nibyo muhira ni muhira kabisa tuba dukumbuye muhira tuba dukumbuye kuba mu buzima bwo muhira ubuhungiro n'ubuhungiro gusa kuko igihugu cyacu n'uburundi igihugu cyacu cy'u rwanda yoya jamari nawe amenyesha yuko kugira babeho bisomamwo mu bubare bakaremesha ibiteramo kugira bashobore kubaho mu ngorane barimwo kandi ngo birabafasha uririmbyi baraguha agashara kawe kagufasha kubaho mu kuyunguruza mu kuriha inzu mu kuriha ibyo ufungura n'ibindi ariko si cyo kimwe n'umuhiro ko umuhiro asanga umuntu ibyo asanzwe abifise hanyuma agatangura kurondera ibindi byo mu bundi buzima bwo muri kazoza kiyo ariko ngaha nk'uko kazoza umuntu aba yagahagaze yagahagaritse gatoya akabaho ku munsi arondera kubaho ubuzima bwa minsi yose mugabo ya maporojekiti twari dufise muhira ugasanga ntayo umuntu agifise nk'ubu tugitangura kwiyungunganya ngaha nkumbure mu minsi iri imbere ayo maporojekiti tuzoyagira nayo satbi asaba ko abateye intambara mu burundi yatumye abana b'uburundi bahunga bukora ishoka byose bagahagarika kugira abana b'igihugu basubire gutahuka umwe wese ahari ku bw'inyungu z'igihugu n'abanyagihugu sabye ko uhagarika aho mpagaze ku munyapolitiki uwo ari we wese kuva ku wa mbere gushyika ku wa nyuma bagerageze batorere inyinshi ikibazo mu gihugu kuko nta kuntu nta kuntu twasanze hari urabona turi benshi mu mahanga abandi bari hehe igihugu ntibimeze neza aho ugiye bakubwira ko uri impunzi hari uburenganzira utabufise ntushobora kwidegemvya urumva bara- barabe barabe ba- bazana amahoro baduha amahoro komisa abanyagihugu dutahe dutahe muhira Ya.
nayo ya jamari asaba ashimitse ko ufise wese icyo yoterera kugira amahoro agaruke mu burundi ko yofasha ibintu bitarayangara umuntu wese afite icyo yokora icyo yoterera intererano yotanga kugira ngo amahoro n'umutekano byarangwa mu burundi bigaruke turamusabye ko icyo kintu yogiterera aho ari hose atarabye idini arimwo atarabye ubwoko arimwo atarabye intara atarabye iki aterere ku nyungu y'abarundi bose bari mu mahanga n'abari mu burundi umutekano ugaruke umuntu ataye mu gihugu asubira abeho ubuzima nk'uko yari abayeho imbere y'uko ingorane zitangwa abaririmbyi bamenyesha yuko naho nabo nyine bari mu ngorane ngo ingorane zirarutana bazoremesha ibiteramo mu makambi y'impunzi na cane cane ikambi y'imahama udufaranga bazoronka badufashishe abana batarashikana imyaka cumi kugira nabo bereke bene wabo yuko uwufise icyo asumbije uwundi yomufasha mu ngorane barimwo Kai, kai, kai, kai, kai. Ijwi ryiza ryawe riryohera amatwi.
reziratunga imana kigali ijwi rya amerika
mukanya turasozera igice cy'ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse muri make inkuru nyamukuru twe twabashikirije leta ya sudani y'epfo imenyesha ko ikeneye ikindi kiringo c'indwi zibiri kugira yige neza ibiri mu masezerano y'amahoro hagati yayo n'abaroberi perezida salva kiir yari yanse gushira urukumu kuri ayo masezerano kuri uno munsi wa kabiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru mu gisagara ca juba umushikiranganji ajejwe amakuru michael mccoy yavuze ko abategetsi bazoba bazomenyesha abanyagihugu ibiri muri ayo masezerano bababaze niba urwo rwandiko rwoshirwa ko urukumu tubibutse ko akanama ka onu kajejwe umutekano kumwe na leta zunze ubumwe za amerika byagabishije ko bizoha ibihano uwo ari we wese azotuma intambara muri icyo gihugu ibandanya leta zunze ubumwe za amerika kandi iriyamiriza igandagurwa rya koroneli bikomagu ryabaye ku munsi wa gatandatu Aha- ivyo byabonetse mu itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bwa amerika mu burundi aho amerika isaba ko ibiganiro vya vya politike bibandanya imigwi yose ikihangana kandi ikagumwa ituze leta zunze ubumwe za amerika isaba kandi ko amatohoza atawegamiye kandi yizigiwe na bose ari ku- kuri ubwo- ari kuri ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu nyene ari no ku bundi bwabaye mbere umunyamabanga mukuru wa onu ku wa kane w'indwi iheze yarashikirije akanama ka onu k'umutekano idonido ry'ivyagirizo vyerekeye ifatwa ku nguvu n'ubudandaji bujanye n'ikoreshwa ry'ibitsina vyagizwe n'abasirikare ba onu muri vyo harimwo ivyagirizo biheruka kuvugwa mu gihugu ca centrafrique ivyo vyavuzwe mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere abagize ako kanama barasangiye umubabaro n'ishavu bafise kuri ivyo vyagirizo bashikirijwe bongera bibutsa yuko igikorwa c'inz- c'inteko za onu aho zirungitswe hose ari ugucungera agateka kazina muntu n'amagara y'abanyagihugu baba bagiye gucungera
hari kandi video yasohowe n'abamurwi Islamic States ihamagira abarwanyi bawo mu rugamba rwo gufata umujyi wa Istanbul ni gisagara gikomeye ca Turkiya iyo video ituma urutoki kuri president wa Turkiya kuba yarahaye leta zunze ubumwe za Amerika nabo bakorana ngo bakoreshe ibibuga by'indege by'ico gihugu mu gutera ibirindiro vu- ibirindiro vya wa murwi wa Islamic States mu bushinwa mu gisagara ca Tianjin imvura yaguye kwa kabiri yatumye ivyo gu- gukubura ahakurikiye ahaturikiye bya bigwanisho ruhonyanga bya vyuka bi- bibangamira amagara y'abantu bi- bigorana cane bagenzi rero mukunda radiyo ijwi rya amerika turabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi kuri uyu munsi tushimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye kuri mu- n'abadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba turashimiye peter na fatuma karara rimasi kuri mikoro mwari muri kumwe na jewe oriane itanga ishaka na alphonse ndayikengurukiye
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is the